onion friend don friends dem don send message make dem go check whether all is well with di king because of wetin dey happen of recent and again um mm-hmm, becos e no normal di way wen im take dey pack wife because nobody say make e no marry o eh yes welcome to bcg tv please today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever we upload video you will be the first to be notified so my returnees god will bless you and for those who are coming leaving your comment lovely comment god bless you those that are coming here to leave comment that is not okay always remove them. Don't waka pass is allowed. So guys, on today's video, we are going to be talking about how the Ooni of Ife try so hard. Yes, so to reconcile with Queen Naomi and Marian, put there. Yes, so my correct people, I bring una greetings so from every corner where una dey watch me o. Oh i just bring dis gist for now. make una come see am here how only of I try very hard to reconcile with queen naomi After the disaster when e caused and eh, mariam come put asunder guys yes mariam put asunder na mariam na im be di real person. mariam and um, what do be her name lola dem na dem be di person. They even say dem get name um, name wey dem dey call queen naomi for palace wey dem take dey insult am for palace all those dem uh, dey call am some kind name to insult am di time when queen naomi dey for palace yes my <laughs> correct people. and dem con dey even dey say okay o oh. say na so dem dey say see the way e dey stand e get hunchback hmm. i know say queen naomi na the same way na me sef na me dey stand na the same way na my back be na our family this thing na be dat one so my correct correct people, hmm no be small thing dey oh my correct people. make una see say the only of if eh den when im e friends dem go send message say make dem go check wetin dey happen because dem say this one no normal again because no be say and again my correct people. those people wen they dey tok and dey go say because only of ife dey get married to how many wives at di same time say na becos queen Ami go divorce am for social media na im make am come go dey carry wife now how many wives im come go dey marry no be to marry but na to na to become a good husband to dem na we dey tok about no be how to marry how far or how well how dem take dey talk the provide. you understand me now to make a good husband for those people. anyway right now you know to concern me as queen naomi Not the for there the only thing wey e concern me is queen naomi right guys hmm make i give una gist for here hey una go shock At last last last last God. <laughs> Let's say who laugh best laugh. How do I say this? Okay. <laughs> Make I tell you now, my correct people. shebi una know say dis Marian na very uh, bad person. This uh, eh, Mariam, uh, eh, wetin be her name? Uh, Whiskey, a very very bad person. She want make only of Ife make him marry only her you understand me but she come shock na not say na because of mariam na im dey drive lola mm, that one na queen naomi head na catch all of them. o oh. you understand so wetin me and even dey happy put that time say yes So as well as this mariam head dem don use am take pursue all these women comot and na that period na im mariam take boast say na only she na im dey go marry say oni of ife you no go dare marry any other woman you understand say na only her na only of ife na im go dey lis ten to na im go dey baff for her only of ife come shock this lady mm. after oni of ife oni of ife do am well o oh. make i tell una he true true bring out all e colours the time when queen naomi dey tell um, tell us say yes no be wetin una think no be only she dey for palace o my correct pipo the side attractions for palace and i want to make some pipo make dia correct some pipo now wen e never correct diasef say queen naomi no say make oni of ife no marry o no be dat one she dey after. wen all dis dey tobi all of dem dey come They were coming to distract and to insult Queen Naomi for palace. Only of Ife no dey do anything put. You understand? You understand my people? They call am names. You understand? And anytime when this one come palace, now so all of them go they run Esther, Esther scatter. Now so that they do. they go they run Esther scatter because of say um uh, Lola, uh, not be Lola, the other one don't come uh, the two dey do all year company together na so union of ife go go with am e no go come union of ife go travel e no go tell queen me say e travel many things guys we must surely still dey talk am mm. many things the thing come tire queen naomi and this one go come maryam if maryam come union of ife go go with am e go say the two of them dey do oil company na contract e go go e no go even call queen naomi o queen naomi dey call am e no go even pick you understand na im make am many pipo dey when e come hear di gist na im make many pipo come vex When e come be say now dem come be like say dem dey retaliate say wetin she do di cane wey dem take beat iyawo dem go use am di cane wey dem take beat senior wife dem go use am beat see as e stand like wood dem go use am beat di junior wife thank god say now Marian, you say dem no go marry join you yes Only of I don't break record e don't shock you e don't betray you Marian is crying seriously and ashley don't vow say they go deal with him. yes ashley family eh, for wetin he do ashley and ashley na ife come from Marian, na igbera no be ife and they say dem go deal with eh, Marian. well well because of wetin maria because maria wan take control yes my correct people. maria wan take over He don already take over the palace but e be like say her wings now e don come down mm, her wings now don break They don break her wings now she don get wings to fly again i will e fly fly away <laughs> god they fly ah when they do kati kati see how they dance how they nyash, not they shake see ya they dance they say eh, make i tell una this eh, sit down picture when eh, Nami they sit down with oni of ife if oni of ife don't travel if he can't come back if they do something You go come call queen naomi queen naomi go come come wia dem dey do something e never see am o oh, for two weeks o oh. na that one be the smile o oh, di greeting o una see her that day when she sit down <tsk> ah that time she don tire ah oni of ife wen she come when ashley sit down oni of ife come dey say make e dress come make e shift come her side him side e come shift go there person wey never see o oh, e follow ashley comot o oni oh. eh, ife queen naomi don see see oni of ife eh, o oh. woman wen e hold pikin for hand e no go go meet pikin e no go go see pikin e go waka comot e just born di pikin for born sake i no understand o dem come dey say ah e love am well well which kain love come be dat one see am dat minute and because too much of people too dey control am eh too much of true his sisters go control am eh all those women go control oni of eh mary and mama go control am because of contract you understand me The only people wey na go even think say no go dey control na im be ashley you understand me guys eh, all of them dem dey control oni of ife oni of ife no dey control anything e no dey stand like a man like king make e dey control see that day when ashley come oni of ife dey look straight e no even look ashley side e no go even think say na okay now now now wetin be her name nobody uh, olojo feast nobody sit down near dem nobody sit down there na only she na him e sit down you understand my people? na wow for this life o oh dem say this life no easy o oh, my correct people. ha nothing wey we no dey see o oh. my correct people. na im oni of ife come try come go dey beg queen naomi na queen naomi say eh, because of pikin make he come back if he come back where he wan <laughs> before o oh, before he go marry all this one na queen naomi say god forbid and those people wey dey say oni of ife eh, eh suppose to marry how many you go put eh you go put eh wetin dem call am eh post for instagram you see you two face now una get una get two face two mouth thank god say queen naomi's lovers we stay here gidigba we no change our mouth one day my people, we no change we dey here we love her so much god bless queen naomi